iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi kandi no ku rubuga rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru ayo hirya no hino ku isi arabanza arakurikirwa n'ayo mu biyaga bigari mu burundi sense yahagaritse mu gihe cy'amezi atatu igice kimwe cy'ikinyamakuru iwacu leta y'ubwongereza yo yatangiye iperereza ku banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya jenoside nta cyizere kirenze icyo nari nsanganywe mu gitondo ariko ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu rwanda nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye ni ugutegereza nkabireba uyu ni minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge nyuma y'ikiganiro yari amaze kugirana ejo na ambasaderi w'ubwongereza i kigali kuri bariya batanu bakekwaho rero ibyaha bya jenoside nk'uko rero twabisezeranye tugitangira reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
murakoze tomasi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bahisemwo kugumizaho inama itekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu i geneve mu busuwise yo gutororokanya amafaranga azofasha abanyagihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho leta ya kinshasa yanse kwitaba iyo nama umuvugizi w'ibiro bya onu bijejwe imfashanyo oca janes layerk yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kongo hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bashigikiye iyo nama kandi bayitaba iyo nama igamije gutororokanya umuriyaridi umwe n'ibice indwi by'amadolari y'abanyamerika kandi ni nayo izoca igena abazokurikirana ingena ayo mafaranga yanswe na leta ya kinshasa azokoreshwa kinshasa ibona koni hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo akoresha imvugo ndenzarugero mu kuvuga uko ibintu bitari muri icyo gihugu imvugo kinshasa ivuga ko igamije kwirukana abanyamitahe mu gihugu kinshasa ivuga ko ibitigiri by'abatejejwe izabo mu gihugu hagati bivugwa n'ayo mashyirahamwe biri munsi ku bice mirongo ibiri ku ijana by'ibishikirizwa na hariseri abantu bashika kuri bane barishwe na bombe yaturikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru igihe abantu bariko bararorera urukino rwahuza imirwi y'umupira w'amaguru mu bumanuko bwa somaliya mu ntara ya lowa shabere ku munsi wa kane ejo ibyo byatangajwe n'abategetsi bajejwe umutekano muri somaliya icegera ca komisere w'igisagara ca barawe bashir mohamed yusuf hamwe n'abaganga bavuga ko abantu cumi na batatu bakomeretse bakomerekejwe n'iyo bombe muri ico gisagara kiri ku birometero amajana abiri na mirongo ibiri mu bumanuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru mogadishu yusufu avuga kandi ko iyo bombe yari yatezwe mu gice cy'ubwugamo bw'abategetsi mu ntumbero yo kwica abategetsi bo muri ako karere bari kujya kurorera ariko ngo imana yarakinze ntibashikirwa kuko bari bicaye mu bundi bwugamo iyo bombe rero ibona guhitana bamwe mu bakinyi hamwe n'abarorerezi nta n'umwe ariyitirira icyo gitero ariko abarwanyi ba al shababu nibo bama bagabye ibitero nk'ivyo muri iyo ntara no mu gihugu ca somaliya muri uganda naho intambwe cumi intambwe cumi n'imwe zaratoye zapfuye ku munsi wa kane ejo mu ishyamba ry'iratiro ryitiriwe umwamikazi elizabeth mu bumanuko bushira uburengero bwa uganda gushika ubu icazishe ntikiramenyekana bashir hangi ajejwe kumenyesha amakuru mu kigo kijejwe gukingira ibikoko muri uganda yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko amatohoza yatanguye ariko ko bakeka ko zoba zarahawe uburozi Bashir avuga ko zatowe mu mihana y'abarovyi ihamakungu ni mu ishamba rihurumbirwamwo n'aba mukerarugendo izindi ntambwe rero cumi na zitanu zaratowe ibiziga muri uganda muri iryo shamba nyene hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na gatandatu n'ibihumbi bibiri n'indwi zihawe ishano ry'uburozi n'abakekwa kuba abanyagihugu begereye iryo shamba nk'uko byashikirijwe muri raporo y'abahinga muri ico gihugu umurwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kubuza ikoreshwa ry'ibirwanisho by'ubumara oiac mu mfunyafunyo y'igifaransa bari mu nzira bagana muri siriya aho batekanya gutangura ibikorwa byabo ku munsi wa gatandatu ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane n'iryo shyirahamwe ibyo bitangajwe kandi mu gihe leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byagiriza leta ya siriya gutera ibyuka by'ubumara mu gace ka duma karimwo abarwanya leta hafi y'umurwa mukuru damas ku munsi wa gatandatu itariki irindwi z'ukwezi kwa kane ambasaderi wa siriya muri oni bashar al jafari we yemeza ko abahinga ba mbere bari bitezwe mu gihugu bari bitezwe mu gihugu ejo ku munsi wa kane abandi kuri uyu munsi wa gatanu ishyirahamwe ryishinze guharanira hagati y'akazi na muntu amnesty international ivuga ko ibihano byo kwica byagabanutse muri irani kuva aho bahagarikiye guhanisha abacuruza ibiyayururamutwe igihano cyo gufa muri raporo ya buri mwaka yasohowe ku munsi wa gatatu iryo shyirahamwe rifise icicaro gikuru i Londres mu Bwongereza ryavuze ko Iran yaciriye ibihano byo kwicwa abantu bashika amajana atanu n'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urangiye ugereranije no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho ibitigiri by'abapfuye bishwe n'ico caha vyarenga ku bice cumi na kimwe kw'ijana
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi mudukurikire no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu ubu noneho amakuru yo mu biyaga bigari ubwongereza bwatangiye iperereza ku banyarwanda batanu bakekwaho ibyaha bya jenoside ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda jean lomas yabitangaje ejo i kigali amaze kuganira na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge asumuta kaboyi araduhiye inkuru leta y'u rwanda irishimira ko ubutabera bw'ubwongereza bwatangiye amaperereza ku rubanza ruregwamo abagabo batanu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi abaregwa ni vincent bajinya mutabaruka celestin munyaneza sharire ugira shebuja celestin na ntezirya emanuel bose bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi minisitiri w'ubutabera johnson businge atangaza ko hari hashize imyaka cumi n'umwe leta y'u rwanda isaba y'ubwongereza kohereza mu rwanda aba bagabo ngo baze kuburanishirizwa mu gihugu icyitwa urwego rwabo rw'ibanze rukurikirana rukora iperereza ku byaha yambwiye ko rwabihaye uburemere bwabyo yambwiye ko iyo metropolitan police imaze gukora akazi kayo ibigeza kuri ku bushinjacyaha bwa kiriya gihugu bwitwa crown prosecution service nabwo bugafata umwanzuro wo kuregera urukiko cyangwa kutarengera urukiko bitewe n'uko bubibona hari icyizere mwaba mufite noneho ku buryo bijya bigiye kuva mu nzira nta cyizere kirenze icyo nari nsangaga mu gitondo ariko ni umuyobozi w'igihugu ahagarariye ahangaha mu rwanda nta mpamvu n'imwe nta kwizera ibyo yambwiye ni ugutegereza nkabireba mu kiganiro ambasaderi w'ubwongereza mu rwanda yahaye itangazamakuru nyuma y'ibiganiro yagiranye na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda yavuze ko ubugenzacyaha bw'ubwongereza bwatangiye iperereza ry'ibanze kuri bariya bagabo batanu bakekwaho ibyaha bya jenoside aragira ati twaganiriye ku bibazo bitandukanye birebana n'ubutabera nk'uko mushobora kuba mubyibaza twavuze ku bantu bakekwaho uruhare muri jenoside uba mu bwongereza nijeje minisitiri w'ubutabera ko iki ari ikibazo duha agaciro kanini gusa ni ikibazo kireba ubutabera ntabwo ari ikibazo cya politiki ntabwo dushobora kucyinjiramo polisi yatangije iperereza ry'ibanze kugira ngo irebe niba aba bantu bakurikiranwa n'amategeko y'ubwongereza icyemezo kikaba cyafatwa n'ubushinjacyaha gusa aya aracyari amaperereza y'ibanze gusa nijeje leta y'u rwanda kwica ari ikibazo dukurikiranira hafi umwaka ushize nibwo urukiko rw'ikirenga mu bwongereza bwafashe umwanzuro wo kwanga kohereza mu rwanda aba bagabo batanu baregwa urukiko rw'ikirenga rwavugaga ko nta butabera babona ibintu byamaganywe cyane na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson busingi biriya ni ibinyoma biriya ntabwo ari byo hari ibihugu byinshi cyane amerika canada sweden denmark eh, ubuhorandi bugande hari ibihugu byinshi byohereje ahangaha abantu barimo baraburana mujya mu nkiko mugakurikirana ntabwo ntekereza ko twaba dutegereje abaturuka mu bwongereza ngo babe aribo batabona ubutabera Hama- hanyuma abandi bose babubone ibyo rero ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ariko ntabwo ari igihe umucamanza wa hariya ntabwo ari igihe ufata ibyemezo bya hariya Eh, uko babibonye wenda bashingiye ku bindi bintu ntazi ariko eh, ntabwo ntekereza ko bifite ishingiro ko batabona ubutabera kuko namwe murabibona ahangaha aba bagabo batanu ubushinjacyaha bw'u rwanda bubakurikiranyweho ibyaha binyuranye vincent bajinya akekwaho kuba mu itsinda ryari rifitanye isano rya hafi na perezida juvenal habyarimana wari perezida w'u rwanda akaregwa gutegura no kwica abatutsi benshi muri kigali ubwo bwicanyi bwagiye bukorerwa muri za bariyeri ku bufatanye n'interahamwe mutabaruka celestine yahoze ari pasiteri mu itorero ry'abapantekote akekwaho kugira uruhare mu gufatanya n'interahamwe mu gutegura guhagarikira no gushyira mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe abasaga ibihumbi makumyabiri barimo abagore abana n'abagabo baguye mu bisesero mu cyahoze ari komine ya bwakira muri perefegitura ya kibuye munyaneza sharire yari burugumesitiri w'iyahoze ari komine kinyamakara muri perefegitura ya gikongoro nawe aregwa kugira uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside ndetse no kuyobora ibitero byagabwaga ku mugezi wa mwogo muri gikongoro bikaba byaraguyemo abatutsi benshi naho celestine ugira shebuja nawe yahoze ari burugumesitiri wa komine kigoma muri perefegitura ya gitarama nawe aregwa gutegura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside bivuga ko yatanze itegeko ku nterahamwe ryo kwica abatutsi bari bajyanywe ku biro bye bya komine abaha n'amabwiriza yo kujya guhiga abatutsi aho byakekwaga ko bihishe ngo bicwe nteziryaha emmanuel we yahoze ari burugumesitiri wa komine mudasomwa muri perefegitura ya gikongoro aregwa kugira uruhare mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda ejo minisitiri mushya w'ibikorwa remezo claver gatete yahererekanije ububasha n'uwo asimbuye james musoni umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yakurikiranye uyu muhango araduha inkuru mu ijambo rigufi yagejeje kubaraho mu muhango w'ihererekanyabubasha na minisitiri mushya w'ibikorwa remezo bwana james musoni wategekaga iyi minisiteri yashimye umukuru w'u rwanda paul kagame ku cyizere yari yaramugiriye mu nshingano yari yaramuhaye zo gutegeka iyi minisiteri n'ahandi yagiye ategeka bwana musoni yanashimye imikoranire myiza hagati ye na bagenzi be basigaye mu kazi yavuze ko yizeye ko ambasaderi claver gatete umusimbuye kuri uyu mwanya azafatanya n'abo asanze kandi ko ibintu bizakomeza kugenda neza hari byinshi bimaze gukorwa ariko hari na byinshi cyane bitegereje imbere gukorwa kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje eh, nk'igihugu cyacu simfite rero impungenge izo arizo zose ko nshingiye ku bunararibonye minisita gatete mfite ubuhanga n'ubushobozi ubwitange bwongera kuri iyi kipe iri aha ngaha irimo ba minisitiri of state n'abandi ba senior managers bari aha yuko muzagera ku nshingano zanyu minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi gatete nawe yashimye icyizere umukuru w'igihugu yamugiriye mu kumuhiza inshingano yizeza ko ku bufatanye na bagenzi be bazakora icyo basabwa ubu rero nje hano nk'umunyeshuri uje kwiga kugira ngo dufatanye twese nanone turebe ko twakomereza aho minisiteri yari igejeje under the leadership of going minister musoni ubu tuzafatanya ariko tuzi neza ko inshingano ziremereye ariko ntabwo byatera impungenge cyane cyane tuzi timu yari iri uh, muri iki gikorwa turabona nta mpungenge zihari z'uburyo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tugere ku nshingano z'igihugu cyadushinze minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi claver gatete ageze kuri uyu mwanya yategekaga minisiteri y'imari n'igenamigambi kimwe mu bibazo by'ingutu bimutegereje birimo iby'imihanda yubakwa bihabanye n'uko biba byateganijwe ahanini kubera ibibazo bya ruswa bikunze kuvugwa muri uru rwego perezida kagame akimara kurahiriza guverinoma nshya muri manda ya gatatu yatangiye bibiri na cumi na karindwi yasabye ko byahinduka ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagombaga kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu minisitiri gatete yabwiye abanyamakuru ko iki kimuraje ishinga yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda ni amafaranga aba yagujijwe ayo twaba twavanye mu baterankunga ni amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda ariko iyo adakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora ibyo ngibyo ntabwo twaba tubonye umusaruro twaba twiteze niyo mpamvu rero kureba uburyo iyo mihanda ikorwa n'uburyo habaho maintenance y'iyo mihanda nyuma y'imaze gukorwa kugira ngo ntiyangirike vuba ari akazi ari inshingano zacu tugomba kuzashyiramo imbaraga zidasanzwe james musoni kugeza ubu utarahabwa indi mirimo yakunze kubarizwa mu mirimo ikomeye ku butegetsi bwa perezida kagame uretse kuba ari n'umurwanashyaka ukomeye wa fpr inkotanyi riri ku butegetsi musoni yabayeho umutegetsi wungirije mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yategetseho minisiteri y'imari n'igenamigambi ategeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu anategeka minisiteri y'ibikorwa remezo kubera iyo mpamvu hari abari basigaye bamwita akazina ka supaminisita icyakora uku kuvanwa mu kazi kwa bwana musoni hari abakunze kubisesengura bakavuga ko bidatunguranye mu minsi ishize mu buryo butamenyerewe muri kimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta hasohotsemo inkuru bamwe bavugaga ko yashyiraga ku karubanda uwari minisitiri musoni ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare gabiro mu burasirazuba bw'u rwanda mu minsi ishize perezida kagame avuga ko bamwe mu bategetsi bakora icyo yita kwiremereza bidakwiye ntawe yigeze avuga mu mazina gusa hari abatangiye gukeka ko na musoni yari mu babwirwaga kuko na minisiteri yategekaga yakomojweho ati hari abaminisitiri bava mu ndege akazi kose kakorwaga ku kibuga cy'indege kagahagarara kubera kubitaho mu bidakwiye ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa polisi urashinzwe security wowe manager ushinzwe management ya airline ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minisitiri umanutse mu ndege hawo ni muco kigwa hehe urabagezeho urabashyikiye hawo mu muhango w'ihererekanya w'ububasha bwana musoni yacishagamo akamwenyura bisanzwe ubundi akifata ku kananwa nk'umunyabibazo abari bashinzwe kugenera abanyamakuru kuvugana n'impande zombi bagennye minisitiri gatete gusa hari abanyamakuru bakurikiye bwana musoni ngo agire icyo abatangariza kandi byashobokaga ko hari icyo yari buvuge ariko abari hafi aho bahise babakumira vuba na bwangu ahita yinjira muri asanseri ya minisiteri hagati aho kandi hari inyandiko ndende ziri gucicikana bivuga ko zanditswe n'abiyita abakozi b'ikigo cy'amazi isuku n'isukura wasaki gishamikiye kuri minisiteri musoni yategekaga ziravuga ko muri icyo kigo n'ibindi bishamikiye kuri minisiteri y'Ibikorwa Remezo Musoni yari yarimitsemo ikene waba itonesha n'ikimenyane muri izo nyandiko zafatwa nk'inkuru zahagaragaramo urutonde rw'abantu cumi na batandatu bakomeye muri wasake ngo bahawe akazi bidashingiye ku bushobozi ahubwo ko bose ngo baturutse Uganda kuri bo byose bigamije kwimika icyo bita umuco w'ironda akarere basanga waba intandaro yo gucamo abanyarwanda ibice bakavuga ko kuba utari uziranye na musoni byagoranaga kubona umwanya ukomeye hari amakuru bigoye kugenzura mu bwisanzure avuga ko james musoni yaba afungishijwe ijisho ariwe atemerewe gusohoka iyo baza kumutwemerera cyari mu by'ibanze twagombaga kumubaza twamuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu sense rwahagaritse mu kiringo cy'amezi atatu igisata kimwe cy'ikinyamakuru iwacu kijejwe kwakira ibyiyumviro by'abakunda icyo kinyamakuru byinshi kuri iyi nkuru na Raymond Nzimana iyo ngingo yaciye ija mu ngiro ubwo nyene yejeje gushikirizwa n'uburongoye urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibinyamakuru bikora kuri uyu wa gatatu ihagarika igisata kijeje kwakira ivyiyumviro by'abasomyi rubrique commentaire mu kinyamakuru iwacu mu kiringo c'amezi atatu Karenga Ramadani umukuru w'urwego sense avuga ko icyo kinyamakuru caretse ivyiyumviro bitubahiriza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru birarengana kuri urwo rubuga twarasuzumye nk'ivyanditswe muri iwacu mu vyumviro bitangwa n'abasoma hari igihe nabo nyene bavuga ibintu bandika ibintu ugasanga bashishije umuntu kumucisha ku iradiyo canke ku kinyamakuru birarekuriwe ariko nukuraba ivyo avuze mu gihe bigiye kubiri n'amategeko nturekuriwe uri umunyamakuru kubireka bikandikwa cyangwa bikavugwa kuri ivyo rero iwacu twafashe ingingo muri sense yo guhagarika kiringo c'amezi atatu kijya sata kijanye no gutanga ivyumviro ariko ku buhinga bwa none e, si kuri journal yandikwa amezi atatu bazotubwire yuko vyasubiye kuja mu buryo bandika bacishije ibyumviro by'abantu nabo nyine bisunga amategeko kuko iradiyo ikinyamakuru si igikoresho cy'umuntu ashaka gucoza uwundi ashaka gutuka uwundi ashaka kugenda ku biri n'amategeko oya ntibirekuriwe mu mwuga wo guhanana no kumenyesha amakuru kiretse icyo gisata cyahagaritswe icyo kinyamakuru nyine kiragabishwa ko gishobora gusubira gufatirwa ibindi bihano ikindi kinyamakuru cyagabishijwe n'urwego sense ni ikinyamakuru roronuvo hamwe n'iradiyo y'imico kama Ramadan Karenga arongoye sense avuga ko hamwe ivyo binyamakuru bitokwisuzuma bishobora gufatirwa ibihano Radio Kiritire nayo nyene mu kiganiro bacishije ku radio kijanye n'imigenderano hagati y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu hari ivyo nabo nyene bagiye baravuga bitajyanye n'imigenzo bitisunze amategeko ibyo nabyo turabisuzumiye turavugaho bobo ko ari ubwa mbere twagaye turabaha agasopo icyo kimwe n'abandi abo bajurnali iwacu sinavuze ibindi kuko bo n'ibindi barandika no mu cyongereza hamwe na jurnali ronuvo nabo nyine twabahaye gasopo kugira ngo bikosore hanyuma ntibasubire kwandika mu ndimi zitemerewe mu mategeko igihe bajya kwiyandikisha hano bajya kwiyandikisha ko bandika mu gifaransa gusa ni ukuvuga rero basubiye kwandika muri izo ndimi zitarikuriwe n'amategeko tuzoca tufata izindi ngingo igisata cy'ibyiyumviro cy'abasomyi mu kinyamakuru iwacu gifatiwe ibihano ku nshuro ya kabiri kuko muri bibiri na cumi na gatatu icyo gisata cyari cyahagaritswe mu kiringo cy'ukwezi kumwe icyo gihe urwego sense rukaba rwagirije ikinyamakuru iwacu ko cyarese ibyiyumviro bityoza umukuru w'igihugu kandi bihungabanya umutekano w'igihugu birarengana kiretse icyo gisata gushyika ubu iradiyo ntumbero fm iracyari mu bihano kuva mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe bibiri na cumi n'indwi iyo radiyo yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu yagirijwe ko itakurikije ibyo yiyemeje kayedo sharje n'urwego sense mu ntango z'uno mwaka umunyamakuru w'ikinyamakuru igihe yarahagaritswe n'urwo rwego nyene mu kiringo cy'amezi atatu inyuma y'amezi abiri ari mu bihano acaratezurirwa ejide nduwimana yari yagirijwe kuba atahaye agaciro incungu z'uburundi mu nkuru yari yakoze ku kungene hatunganywa ibirori byo kwibuka izo ncungu ni mu gihe iradiyo ccib fm plus yatezuriwe mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi inyuma y'amezi abiri iri mu bihano yari yahagaritswe na sense mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'indwi yagirijwe gushyikiriza inkuru ku bijyanye n'ubwicanyi bw'abarundi bwabereye i kamanyora mu gihugu cya kongo itisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru no kutubahiriza intumbero ngenderwa ko y'iyo radiyo ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika antoine kaburahe ayobora ikinyamakuru iwacu mu kiganiro na mugenzi wacu diana nininahazwe avuga ko icyemezo cya sense kibabaje kandi kije kuniga ijambo abantu amagana ni ingingo yatubabaje kandi yadutangaje rwose kubera icyo gihande abantu bavugira ko icyo bifuza birakorwa ku masite interinete nka yose tumaze imyaka cumi rero dukora abarundi abasomyi bakavuga ibyo bagaye ari byo bagaye ubutegetsi ari byo bagaye abanyapolitike ari byo bagaye amashyirahamwe ya sosiyete sivile mbere n'ibyo bagaye ku kazi kacu nyine tugakora byari ibintu byiza cyane mu gihugu kivugaho kiri mu demokarasi yuko abantu bashobora gushyikiriza ibyumviro ingingo rero yadutangaje kandi yatubabaje yico babasigurira bavuga ko bashimye kubihagarika ni nk'iki ntibatweretse neza bati ni ibi kuko iyo batwereka umuntu yaba ushaka kuyisigura uyu yavuze iyi mbwa hari uwundi avuga ibi kuko kuri iyo fohomu basanga hariho uri arashyigikira ibi ubundi agacaza avuga agashyigikira ibindi bidasa niyo byari biryoheye kuko abantu bahana ijambo yewe ku bwanje kuri fohomu hariho ibyiyumviro bitandukanye nta kundi mugabo urumva ni uko bimeze turabyakira nta naho tukwitwara murabyumva urongoye urwego rujeje kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC Karenga Ramadan avuga ko mu byo yahoye ikinyamakuru canyu ari uko abacisha ibyumviro kuri urwo rubuga babicishijeho bitubahirije amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru muragenzura urwo rubuga mukaraba ibyandikwamwo hama murabye musanga mwebwe biba byubahirije ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa mu burundi ndetse no kubwira yuko nko mu bintu twahora turekura bikajya ko hari na byinshi cyane tutarekurira kujya ko kubera hari usanga harimo imvugo itaryoshye tuwaronka nk'abantu bandika barenga nk'amajana abiri ku munsi mugabo uharuye ibyo twashyira ko twashyiraho nk'icya gatatu ibindi umuntu akabigosora ntabishyire ko kuko usanga hariho abatukana hariho abavuga imvugo itaryoheye amatwi ibyo twabikora iyo myaka cumi iheze nuvuga yuko atanguranije ku bwanjye n'abo dukorana twahora tubona mugabo twasanga abantu bavuga icyo biyumvira icyo batasimye cyangwa icyo bashimye ibyo byari bisanzwe byari bisanzwe nicyo gituma mvuga nti birababaje kubona yuko icyo gihanze cy'abantu baganirira ku byerekeye amakuru bagihagaritse mugabo rero iyo umuntu wagombye utora amakosa yarayatora ugomba kurya nta buri gukoza niko umugani w'ikirundi kandi je nibaza yuko mu bisanzwe ubuhinga bwa none ngene bumeze ubu abantu bagombye kuvuga ku ku nkuru yavuzwe ntibabura aho bayivugira bashatse barashobora kubivugira n'ahandi nibaza yuko eh, bitari ngombwa kurinda eh, kugara urwo rubuga mugabo twebwe turu- turubaha inzego eh, twaravyakiriye nta kundi mugategekanya gukora iki oya wokora iki Eh, barugaye barugaye hama amezi atatu ni- ni- ni- ni- ntibacikura tuzo tuzo- tuzosubira tureke tureke aba- abasomi basubire ba- ba- bashikirize ivyumviro mugabo urumva ubu ba- ba- barugaye mvuga nokubwira iki nuko bimeze n'ibihe mugabo ntaco nuko nyene antone kaburahe murongoye ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u burundi turabashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika Eh, murakoze
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu biganiro byabereye i washington dc brett mcgurk intumwa idasanzwe ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu runani rw'amakungu rujejwe gutsinda leta ya kisilamu yavuze ko intambwe zikomeye zashyizwe ko mu gihugu cya iraq kuva leta ya kisilamu ifashe ibisagara bikomakomeye byo muri icyo gihugu n'ibice bitari bike haraheze imyaka ine abanyayiraki miliyoni zitatu n'igice baragarutse mu ngo zabo mu bice byigeze kuba bigenzurwa na leta ya kisilamu mu bisanzwe bifata imyaka igera kuri cumi kugira abantu bangana gutyo bashobore kugaruka mu ngo zabo mu kiringo cy'inyuma y'intambara bred mcgurk avuga ko ibyo bashoboye kubikora ku byerekeye iraq mu kiringo gitoya yavuze ko ibintu byari bimeze nabi cyane muri iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe igisagara cya mozo cyari cyafashwe na leta ya kisilamu mu gihe uwo mugwi wari ugiye gufata umugwa mukuru bagdad uburyo bushasha bwo kurwanya leta ya kisilamu bwari bukenewe leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'uko zivuganye n'abategetsi b'igihugu cya iraq zafashe ingingo yo gukoresha uburyo bushasha aho abanya-iraq babifashijwemwo n'urunani ruyobowe na amerika bashoboye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane gusubira kwigarurira igihugu cyose abanya-iraq baragwanye benshi barahasiga ubuzima yamara ibintu byarahindutse muri iraq kubera bakoze igikorwa gikomeye cyane intumwa idasanzwe ya perezida wa amerika mu runani rw'amakungu rujejwe gutsinda leta ya kisilamu brett mcgurk yarerekanye uruhara abagwanyi b'abakirde b'abapeshmerga mu ntambwe zashyizwe ko mu kuvuga ko abapeshmerga bagwanye abatari bake muri bo baratakaza ubuzima mu rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu yongeye kandi arahayagiza ugukorana hagati y'abapeshmerga na leta ya iraq avuga ko urugamba rwo guhabuza igisagara cya mozo rutari kugenda neza iyo hataba gukorana hagati y'izo mpande zibiri abajijwe ku ruhara rw'igihugu cya iran muri iraq mcgurk yatangaje ko iraq na iran bifitaniye imigenderanire ikomeye ifatiye ku mico n'ubutunzi izobandanya yamara yatangaje ko uruhara rw'igihugu cya iran rutegerezwa kugira aho rugarukiye yavuze ko abanya-iraq bategerezwa guhabwa uburyo bwo gukingira ubwigenge bwabo
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti za radiyo ijwi rya amerika ndabashimiye cyane ariko rero ibiganiro birakomeza mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.